iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema cornelius niwe urimo kumfasha mu buhanga bw'ibyuma nadia taha niwe urimo kumfasha kuyobora iki kiganiro i kigali mu rwanda hatangijwe ubukangurambaga bugamije kwigisha abakora uburaya ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere intumbero ni ukugerageza kubafasha kuva mu buraya cyane cyane abakiri bato ni umushinga watangijwe mu ntangiriro z'uku kwezi n'umuryango uharanira amajyambere y'umugore wo mu cyaro rezo de fame ugamije kwigisha abakiri bato bari hagati y'imyaka cumi na makumyabiri n'ine ubuzima bw'imyororokere no kubakangurira kuboneza urubyaro kugira ngo batabyara abana badashoboye kurera ibi ibyo n'ibindi nibyo tuganiraho mu kiganiro muri sanga cya none umutumirwa wacu uyu munsi ni madamu saverina uwimana uyobora rezo de fame madamu uwimana ikaze cyane mu kiganiro muri sanga ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane urakoze nawe kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire ariko mbere y'uko tujya ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi ah, ku bantu badasobanukiwe rezo de fame uyu muryango wanyu ukora iki
Ya, murakoze cyane umuryango ugiye mu izina ry'igifaransa eh, réseau de femmes evrant pour le développement rural Ah, nshyize mu kinyarwanda kugira ngo n'abandi babyumve ni umuryango w'abagore baharanira amajyambere y'icyaro uyu muryango rero ni umurya- ni imfura mu miryango iharanira uburenganzira no guteza imbere umu- umugore washinzwe mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo inani na gatandatu uyu muryango rero ah, ibikorwa byawo bigendera ku nkingi ngiye kubabwira inkingi ya mbere ni ubushakashatsi n'ubuvugizi uburinganire bw'ibitsina byombi no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina uburezi ku buzima bw'imyororokere no kurwanya indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo virusi itera sida uburezi bw'umwana w'umukobwa n'umugore kugira ngo bagire uruhare mu nzego zifatirwamo ibyemezo gufasha umugore kongera ubushobozi bushingiye ku bukungu kugabanya imvune z'umugore mu gukora imirimo yo mu rugo idahemberwa no kuyisaranganya n'umugabo Ah, ikindi ni ukurengera ibidukikije no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe ibyo ni byo rezo de fame ikora muri ibyo rero hakaba harimo dukoramo imishinga inyuranye igendeye kuri ziriya nkingi Mm.
murakoze hanyuma izina ry'umuryango wanyu nk'uko wari ubivuze ni umuryango uharanira amajyambere y'umugore wo mu cyaro Ah, umuntu yakwibaza ese ni abagore bo mu cyaro gusa mwibandaho ukurikije ibi uvuze mukora cyane cyane ko n'ubukangurambaga mwatangiye nubwo tutarabujyaho cyane bukorerwa mu mujyi wa kigali
Ah, murakoze cyane kwita ku mugore wo mu cyaro Ah, buriya iyo urebye neza n'abari mu mujyi inkomoko yabo bab- aba- usanga benshi ari bakavukiriye mu cyaro kuko umunyamujyi wahavukiye uhafite igisekuru akenshi usanga ari bake cyane cyane uko imijyi igenda inatera imbere ni nako bakavukire muri iyo mijyi bagenda bagaruka mu cyaro Ah, niyo mpamvu rero twatangiye tureba umu- tuvuga ku mugore wo mu cyaro kubera ko abari mu mujyi bo icyo gihe muri za mirongo inani na gatandatu wumvaga hari uko bifashije hari uko bameze ariko uko twagiye dukura dukuza ibikorwa twaje gusanga abagore bose rezo de fame ikwiye kubageraho ndetse akaba ari nayo mpamvu uwo mushinga turimo kuvuga ari umushinga dukorera mu karere ka gasabo kamwe mu turere dutatu tugize umujyi wa kigali kuko nako nubwo ari akarere k'umujyi ariko gafite n'icyaro kinini ariko nanone no mu mujyi ibibazo usanga bihari cyane cyane bishingiye ku iterambere ry'umugore n'uburenganzira bwe Eh, uvuze ko umuryango wanyu watangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu ni ukuvuga ko ah, umaze hafi imyaka mirongo itatu n'irindwi ibyo ari byo byose uvuka icyo gihe intego mwari mufite n'uko ubuzima bwari eh, bwari bumeze icyo gihe ah, ugereranyije n'uko ibintu bimeze ubu ngubu ah, mubona ni ibiki byahindutse cyane hari ibyahindutse birenze mu- hari ibyo mwakoraga icyo gihe ubu ngubu mutagikora kubera ko ah, kubera u- ibihe turimo bimeze gute
Ah, murakoze cyane icyo gihe umugore yari inyuma cyane umugore yari afite ibibazo byinshi bimwugarije nta burenganzira yari afite ku mutungo nta burenganzira ah, yari afite ku mate- nta mategeko yamurengeraga muri rusange ariko hamwe n'ubuvugizi hamwe n'ibikorwa n'ubufatanye n'izindi nzego n'ubu- n'ubufatanye n'indi miryango ya sosiyete sivile hari ibyakoretse byinshi cyane kandi nabyo dushima cyane cyane dushima leta y'u rwanda kubera ubushake buhanitse dushingiye ku muyobozi w'igihugu cyacu perezida wa repubulika paul kagame ubushake bwo guteza imbere umugore ubu rero hahindutse byinshi muri icyo gihe nta mugore wabaga mu nzego zifatirwamo ibyemezo ubu ngubu u rwanda ni urwa mbere ku isi rufite umubare munini w'abagore bari mu nteko ishinga amategeko ndetse n'abari muri guverinoma turi kuri mirongo itanu na gatanu ku ijana iyo tugeze mu bucamanza usanga turi kuri mirongo itanu na rimwe ku ijana mu nzego zose usanga abagore barageze mu nzego kandi ndetse bafite imyanya myinshi ugereranyije n'icyo gihe ko yari na ntayo ah, hari ubusumbane bw'ibitsina byombi haba ku mategeko haba ku mutungo mbega umugore yari inyuma cyane hanyuma nkaba nababwira ngo rezo de fame turishimira cyane aho umugore ageze uyu munsi ariko ntabwo yari ah, haracyari bimwe mu bibazo turacyafite ihohoterwa rishingiye ku gitsina turacyafite ab'amikoro make turacyafite ibibazo biracyahari ariko ntabwo biri kuri rwa rugero twari dufite ariko nanone birongera bika- bikani- bikanashingira no ku bwiyongere bw'abaturage uko abaturage biyongera niko n'ingamba zigomba gukomeza gukazwa kugira ngo abantu badasubira inyuma cyane cyane ku bishingiye ku bukungu ariko uyu munsi uko umugore ahagaze haba mu bukungu haba mu mategeko amurengera rwose ya mategeko yavanguraga ubu ngubu yavuyeho u rwanda rwashyizeho amategeko arengera umugore muri rusange ayo- yimakaza ihame ry'uburenganire bw'ibitsina byombi urakoze cyane madame saverina uwimana uyobora umuryango rezo de femme noneho tugaruke ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro cy'uyu munsi aho ah, mwatangije ubukangurambaga bugamije kwigisha abakora uburaya ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere intumbero ni ukugerageza kubafasha kuva mu buraya cyane cyane abakiri bato Ah, mbere y'uko tujya ku- ku- kuri ubwo bukangurambaga nyirizina ikibazo cy'uburaya cyifashe gite muri iki gihe mu rwanda
Eh, mu rwanda ikibazo navuga ko ni ikibazo ntabwo ndi bukigire gito kuko buriya gukora uriya murimo w'uburaya navuga ko ari mpemukenda muke kuko babukora bashaka amaramuko ariko nanone babizi neza ko bishobora kuba banabibona kuko bahuriramo ingorane bahuriramo n'ingorane nyinshi nk'uko turi buze kubigarukaho mu biganiro tugenda tugirana nabo aha ngaha rero ah, ku kijyanye n'umushinga muri rusange umushinga wacu umushinga dufite ni umushinga duterwamo inkunga n'umuryango ami canada Ah, ni umushinga wo kwita ku buzima ku buzima bw'imyororo kwigisha no kwita ku buzima bw'imyororokere ku bakiri bo- ku bakiri bato ariko nanone ntabwo twirengagiza n'abakuru kuko umuto agira aho avuka agira aho arererwa agira abamuha uburere ah, kandi n'umuku- n'umukuru nabo tubageraho ndibuze kubabwira uburyo nabo tubageraho muri uyu mushinga ni umushinga dukorera mu mujyi ah, mu- mu mujyi wa kigali mu karere ka gasabo aho dufite umushinga wo gu- kwigisha ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere duhereye ku bana b'imyaka icumi kugeza ku bana b'imyaka makumyabiri n'ine kugeza ku rubyiruko rw'imyaka makumyabiri n'ine ariko dutangira umushinga tuwukora twumvaga ari aho twagarukira ariko burya umushinga iyo urimo ubyara undi cyangwa se ubyara abandi bagenerwabikorwa utari wateganyije ariko nanone kugira ngo uzabashe kugira ah, kugira umusaruro kuri uwo mushinga bigatuma n'abo bandi bashamikiyeho nabo ubageraho Ah, uwo mushinga rero nk'uko nabibabwiraga ni mu karere ka gasabo ariko uwo mushinga waje kudu- gutuma tugirana ubufatanye n'umujyi wa kigali aho twaje kuganira tuza gusanga ntabwo ndavuga ni umujyi wa kigali ndetse na roda aho twaje kuganira batwereka ikibazo nubwo twita ku bana ariko hari abana bavuka ku babyeyi badafite ubushobozi badafite ndetse ndibwe- ndi buvuge ko badafite n'ubushake bwo kubarera kubera uburyo nabo bafite imire- uburyo imibereho yabo ihagaze baratubwira bati rero nka rezo de fame mwadufasha iki rezo de fame kuko dufite abakozi bari mu nzego zose dufitemo abaganga dufitemo ababyaza dufitemo abashinzwe ubumenyi bw'indwara zo mu mutwe Ah, dufitemo n'abakangurambaga ba sosiyale ndetse dufitemo n'abakora itangazamakuru ahangaha rero bamaze tumaze kubiganira twaje kureba dusanga muri ba bana tuvuga tugomba kurengera harimo n'aba bana babyarwa ah, n'abakora uburaya Ah, kandi n'abo bakora uburaya dusanga nabo bafite ikibazo kijyanye na cya kindi tugomba kwitaho kijyanye n'ubuzima bw'imyororokere Ah, ubuzima bw'imyororokere harimo ubukangurambaga ku kwigisha umuntu kwimenya no kumenya ubuzima bwe ariko noneho hakabamo no kumufasha uburyo bwo kuburinda Ah, dusa- tuza kwemeranywa rero n'umujyi wa kigali ko n'abo bakora uwo mu- sindi buvuge umurimo n'abo bakora uburaya ko tugomba ah, tugiye kubinjiza muri gahunda z'umushinga wacu kugira ngo rwose nabo tubigishe haze kubonekamo kurengera ba bana babo haze no kubonekamo nabo ubwabo kubafasha gusubira mu buzima busanzwe ah, kugira ngo tubafashe gusubira mu buzima busanzwe uburyo dukoresha ah, twabanje ba- barazwi baranabyemera ariko noneho twaba uburyo bwo gusesengura imibereho yabo no kubamenya neza no kumenya uburyo babayeho no kumenya ibyo bifuza no kumenya n'impamvu yatumye binjira muri ibyo bikorwa by'uburaya murambabarira hari abavuga ngo ni abakora umwuga w'uburaya umwuga ni ikintu ukora ushobora no kuraga umwana gishobora no kuba cya cyaguha umusaruro Ah, ni abakora uburaya ntabwo ndi buvuge ko uburaya ntabwo ari umwuga mu myuga dufite mu rwanda hanyuma ma- ma- Eh, madamu umbaza- saverina a- a- a- waragiye kumbaza?
mad- a- akabazo gatoya ah, i- mubamenya gute Ah, kuko hari hari abakora uburaya ba- babukora ku mugaragaro bajya ku- gutega ku mihanda ariko ku- mu bijya muri iki gihe kubera iterambere mu mu by'itumanaho hari n'abandi babikorera ku matelefoni hari ababikorera kuri za interineti n'ahandi mubamenya gute abo ngabo mubakura he abo mugiye ku- gufasha muri ubu bukanga- bukangurambaga Ya, mwatanze murakoze cyane mu bufatanye n'umujyi wa kigali na n'urwego rwa smart kigali ah, bara- baraboneka buriya baranabyemera ubu iyo ubonye bake bakugeza ku bandi Ah, ni ukuvuga ngo barabyemera baranazwi barasanga banaziranye ntabwo tujya kubareba nijoro aho bategereye ariko tugerageza gutumanaho tugerageza gufata bamwe tukabatuma ku bandi hanyuma bakaza tukagira twateguye ahantu duhurira haba ku rwego rw'umurenge cyangwa se ahandi turi buhurire nabo tukagirana nabo ikiganiro kugira ngo tugere aho tumenye ibyo tubashakaho niyo mpamvu niyo mpamvu twagiye tubamenya ariko hari n'imibare izwi mu bagerageje kuba mu mujyi wa kigali muri rusange bavuga ko abakora uburaya barenze ibihumbi bitatu ariko twebwe muri ya gahunda yo kubamenya neza no kubakorera imyirondoro no kumenya ese barabyaye abana babo baherereye muri icyo gikorwa tumaze gukora kugeza ubu ngubu dufite magana ane na mirongo itanu n'umunani ariko icyo gikorwa kiracyakomeza urakoze cyane madamu saverina ikiganiro muri isanga ubusanzwe duhana urubuga abakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira icyo babaza abatumirwa bacu bakaba bababaza cyangwa se bafite n'ibitekerezo bakaba babitanga reka duhere ku wa mbere haba kubaho norbert wiriwe neza uri hehe
undi mu majyaruguru y'u rwanda ikibazo karere ka rurera ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
mbere na mbere kamanza nshimire ijwi rya amerika riba ryabashije gutumira umutumirwa saverine
urakoze
mbere na mbere mu kindi twamushimira nuko aba yabashije kwegera abategarugori cyangwa se abo bakobwa bishwe muri izo ngeso mbi
Eh, ikibazo Eh, cyawe akaba- cya- ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
bo ikibazo mbaza Mm.
bo, u- umubare w'abakora uburaya mu gihugu ugeze ku kihe kigero ese ni gute bafashwa kugira ngo bus- babusohokemo ikindi cya gatatu nkavuga ni se ko usanga umubare w'abakora uburaya cyane mu cyaro nawe uri kugenda ufata intera ni gute wakwimakazwa nyine uburaya bugacika ikindi nanone hari ingamba bafata wenda zo kuba bavuga ngo wenda bakoreshe ubukingirizo kandi ubukingirizo noneho uri kureba ugasanga ubukingirizo ntibabwitaho ugasanga niho havamo za ndwara kandi ku isoko ntiburi kuboneka ni gute bwakwegerezwa abantu ku buryo nta nta kwikanga urakoze cya- umusanzu wanjye ari uwo urakoze cyane norbert reka dufate na ah, verite wiriwe neza
mwiriwe ni amahoro yego wowe uri hehe
ndi mu majyaruguru y'u rwanda nanjye ikibazo cyawe
Ye, ndashimira cyane uwo mumama ku inisiyative ziyagize zo gufasha abantu ku bihere abantu bashiki bacu cyane cyane nongere nongereho ko hari n'abagaburega babirundumuriye mu mwuga w'uburaya mu rwanda bariho uretse wenda ko havugwa eh, abagore igitsina gore gusa ariko aho ndi mu majyaruguru nsigaye mbona n'abagabo babaye indaya ariko igitekerezo mfite ni ndakigabamo ibice bibiri cyangwa se bitatu ni uko umwuga w'uburaya ujyana n'icyo bita shanjoma domantarite cyangwa se uguhinduka kw'imyumvire ya rubanda n'abantu bari hanze aha imyumvire y'i- ya- y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'isi muri rusange aho igeze ni uko abantu basigaye barirundumuriye mu bikorwa by'akahebwe by'uburaya bitagira rutangira ibyo bikaba biterwa cyane cyane n'irari ry'umubiri icyo ni icya mbere gishobora kubitera ikindi cya kabiri ni ubukene bukabije icya gatatu ni shomaje kuko nta muntu watinya kuvuga ko mu rwanda hari shomaje n'ubukene ndetse bigeze mu bworo bw'ibirenge abantu rwose barakenye ku buryo bashiki bacu n'abo bagabo tubona bamwe birundumurira muri ibyo bikorwa by'uburaya akenshi babiterwa n'ubukene na shomaje no kubura icyo bakora none nkibaza cyangwa se nkabaza uwo umufatanyabikorwa wa leta afite we izihe ngamba na bije ifatika azakoresha mu kuvana abantu muri ibyo bikorwa bibi by'ubwihandarike bigayitse icya kabiri azakora ate kugira ngo ahindure n'imyumvire y'abantu birundumuriye muri ibyo bikorwa murakoze ndabashimiye urakoze cyane verite Ah, madame saverina na- ni ibibazo byinshi ibindi ni ibitekerezo Ah, ariko gerageza ah, ubihine u- u- ubisubiza kugira ngo dufate n'abandi ah, bakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino ku isi
Ya, murakoze cyane ikibazo cyamara kuba hano rubeni aragira ati umubare w'abakora uburaya mu gihugu bangana gute ntabwo iryo barura ryari ryakorwa ati se ko mu cyaro birimo kuzamuka kandi n'udukingirizo tukaba tutaboneka ndetse tukaba duhenda Ah, nagira ngo ngerageze kugisubiriza kimwe kimwe n'icya verite aho avuga ati abagabo ntibavugwa kandi nabo ba- birundumuriye mu buraya Ah, gerageza no kudusobanurira igitera uburaya ko ari imihindagurikire ah, y'imyitwarire ndabyemera Ah, garagaza no kutagira icyo abantu bakora muri mu kijyanye no kutagira imirimo Ah, gerageza no kumbaza atese bijiriye murabyitwara mute kugira ngo murabyitwaramo mute kugira ngo imyumvire ihinduke Ah, ndabashimire ndabashimira cyane abatanga ibitekerezo ibyo twibandaho rero bikome- ba- bikomeye cyane cyane ni kiriya avuze ati guhindura imyitwarire Ah, muri nyuma yo ku- yo kugenda tuba tubamenya no- hakurikiraho noneho ikiganiro ibiganiro kuganira nabo kugira ngo bahindure imyitwarire Ah, ikindi tukabafasha kwimenya no kumenya imihindura- imihindagurikire y'imibiri yabo hanyuma tukanabafasha kumenya ko niba bakoze n'iyo mibonano mpuzabitsina bagomba gukora imibonano mpuzabitsina ariko ikingiye bakoresheje udukingirizo aha ndahita mbabwira ko bo dutandukana tutubahaye turahenze ariko tutari turatubagurira kuko kugira ngo tudatandukana nabo bagahita bakora ya mibonano mpuzabitsina idakingiye aho tuba twaganiriye ko batagomba gutwara inda batateganije cyane cyane ko badafite ubushobozi bwo kurera ko batagomba kurwara za ndwara ah, zandurira muri ya mu mibonano mpuzabitsina Ah, ikindi mu mihindagurikire mu mihinda mu mi- mu kuba bahindura imyitwarire ah, n'abafite abana bata- tubabaza aho abana babo bari kuko twaje gusanga ni ikibazo gikomeye cyane cyugarije umujyi wa kigali aho usanga abo ba- abafite abana usanga batubwira bati nimugoroba iyo dufite abakiriya twirukana abana icyo gihe umwana uraye hanze murabyumva namwe inkoko yaraye hanze ihinduka inkware abo bana nabo bashobora kugira imyitwarire mibi ugasanga barambiwe ubwo buzima ndetse ugasanga bagiye mu muhanda aho rero mu myitwarire icyo nicyo turimo kurwana nacyo kugira ngo bo ubwabo tubafashe guhindura imyitwarire hanyuma noneho babanze bumve ikibazo Ah, ikindi ku kijyanye ese ko abenshi baba badafite akazi ah, uburyo bwo kubashakira ubufasha n'icyo bakora birumvikana ko mbere y'uko nyuma yo turimo turaganira tugana mu matsinda tugana mu guhindura imyitwarire hanyuma tukabashakira dufatanyije n'abandi bafatanyabikorwa umujyi wa kigali uturi imbere ndetse na roda tukabashakira uburyo bazagera kuri ya mirimo ibyara inyungu ariko noneho babanje kubyumva kuko gupfa kubaha ngo ntibamwakire amafaranga mujye gucuruza ndabarahiye ayo barara bayamaze kubera yuko bashobora nabo kubera imyumvire mibi bashobora nabo kujya gu- gusengerera ba bakiriya babo kugira ngo ejo nabo bazabashe kubaha ikindi ku kijyanye n'ibyo dukorana nabo ah, harimo n'abatwita ma- muri kwa kubafasha hari ukuba- kubafasha ku- kudatwara inda zitateganyijwe hari ukubafasha utwite kumuherekeza kumuba hafi kugira ngo niba ashobora kubyara ariko nanone tunabaha amakuru yose amakuru yose niba umuntu yakoze imibonano idakingiye mu rwanda hari imiti iyi- bahita baguha kuri centre de sante ndetse na rezo de fame mu gihe kiri imbere tuzaba dufite centre itanga iyo miti nitumara kubona uburenganzira bwa minisiteri y'ubuzima aho ashobora gukora iyo mibonano mpuzabitsina idakingiye akaba yafata ya miti imubuza kwandura sida inamubuza gutwita Ah, icyo gihe rero iyo bije arambwira ati iyo bije yo kubafasha irangana iki ntabwo ari nyinshi ariko tuzagenda tuyibona iyo ikibazo cyabonetse n'uburyo n'ubushobozi buraboneka Ah, ikindi ni bije kugira ngo bave muri muri iriya mirimo idahesha muri niba ari imirimo muri buriya buraya butabahesha amaramuko afatika turagerageza no gufatanya n'abafate n'abafatanyabikorwa no gushaka imishinga ibyara inyungu bashobora gukora ariko igikomeye cyane ni ukubigisha ikindi dusanga bafite n'ikibazo cy'ihungabana Ah, ikibazo cy'ihungabana murumva igihe umubaza utese bite akakubwira ati tekereza nawe kujya kurara ku muhanda nta muntu asezeranye nta muntu wabyane akenshi hari abagukubita hari abakwirukana hari imvura ikunyagira ubwo buzima nabwo bufite ikibazo cy'ihungabana ahangaha naho bakaba- bagahabwa ibiganiro ndetse tukabaherekeza tukabageza no kwa muganga kugira ngo bahabwe ubufasha bubagarura mu buzima busanzwe Mm, hanyuma Ah, wari ukomeje Eh, kuri iki kibazo cy'abagabo ha- bo hari abo muzi ah, babikora eh, mwari mwabegera Ah, murambabarira cyane buriya abagabo nibo babikora ariko abagabo babikora banataha bafite n'iyo bataha Mm, Ah, kugira ngo umugabo akwemerere ko ari indaya biracyagoranye icyo tuza icyo turimo kurwana nacyo ni uko twagira amahirwe ba- tukagabanya umubare w'aho bakorera uburaya ariko nta mibare y'abagabo dufite ntabwo turabegera cyane cyane ko abagabo bashobora kuba bakiri muri bya bindi bavuga ba- ba abanyarwanda kera bavugaga ngo ni imfizi zitimirwa ibyo nabyo bi- ba- ntibabone ko bibakoro- bibakururira ubwandu binabakururira gutera za nda z'abana badashobora kurera ariko mu biganiro tugirana tugirana n'ibiganiro mu mugoroba w'umuryango tugirana ibiganiro mu nteko z'abaturage tugira abakangurambaga b'urungano ma- muri buri murenge mu mirenge cumi n'itanu igize akarere ka gasabo naho harimo urubyiruko rw'abasore twigisha kutishora muri ya mibonano mpuzabitsina baba banayigiyemo bakishora mu- bakajya mu mi- bagakora imibonano mpuzabitsina ikingiye nabo tukaba tubaha turiya dukingirizo kugira ngo nabo bamenye kwirinda radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho kuri uyu munsi turimo kuganira ku bukangurambaga bwatangijwe mu mujyi wa kigali bugamije kwigisha abakora uburaya ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere intumbero ni ukugerageza kubafasha kuva mu buraya cyane cyane abakiri bato umutumirwa wacu ni saverina uwimana uyobora umuryango uharanira amajyambere y'umugore wo mu cyaro rezo de fame kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika bikora imana wiriwe neza
yiriwe neza yego uri hehe
ndi i kigali mu rwanda ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
mu by'ukuri ah, iyo witegereje eh, ibibazo by'uburaya hano mu rwanda ni ikibazo usanga cyaramaje gufata urundi rwego ngiye mbona yuko binagoye ko kugishakira umuti aka kanya cyangwa se mu yindi mu yindi minsi izaza bigoye ukurikije urwego kigezeho
Ubu- ariko njye mbifata mu- bikorwa mu bice bibiri hari abantu bakora umwuga w'uburaya ah, basa n'abaciriritse baciriritse aribo ntekereza ko umutumirwa yahoze avuga bafasha kuba ba- ah, babaganiriza bakaba banavurika abo ngabo bashobora kubukora eh, bitewe n'ubuzima wenda umuntu aba abayemo ariko hari n'abandi bakora umwuga w'uburaya basa n'ababigize bizinesi bisa n'ibyanabakijije abo nabo barahari muri uyu mujyi umutumirwa arabizi niba ari hano i kigali So, nk'abo ngabo bo babateganyiriza iki ese babakangurira iki kugira ngo nabo babashe kuba babireka binavugwa yuko banafasha abo ngabo bakizamuka muri uwo mwuga bagenda babashayaringa abandi bantu So, sinzi ni ikibazo gikomeye sinzi ikintu yavuga kwenda kuri iki kintu murakoze urakoze cyane eh, mu kanya madamu saverina ndaza kumusaba asubize icyo kibazo cyawe ariko reka dufate na steven wiriwe neza
yiriwe uri hehe
mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanjye ku bijyanye na n'iki kibazo cy'uburaya ibigaragara ni uko uburaya bumaze gufata n'intambwe ugereranyije nk'uko tubibona ndavuga cyane cyane intambara zabaye muri congo guhera iyi myaka isize nkongera nanone nkavuga kuri iki kiza cyabaye mu kwezi kwa kane ryo bundi ahitwa inyamukubiri y'ubushushu ibyo bintu uko ari bibiri bitumye uburaya buba bwinshi cyane butanakingiye nanone icyo cya kabiri uvuze ni icyo cya kabiri uvuze ni iki icya kabiri uvuze ni iki
navuze kiriya kiza cyabaye nyamukubi mu kwezi kwa kane no mu kwa gatanu ahitwa nyamukubi n'ubushushu habaye iki habaye iki ntago ntago habaye ikiza cyatwaye abantu barenga ibihumbi bitandatu bari bari kurema isoko
uravuga bya bindi byatewe n'imvura nyinshi
ibyo ngibyo nibyo ndi kuvuga ahanini byatwaye umubare munini w'abagabo n'abadamu abasigarira aho ngaho badafite abo kubahahira ubwo bahita bajya mu burayi ubu ngubu mperuka ejo bundi kuko nanjye ndi umuntu uvugira uburenganzira bwa kiremwamuntu ejo bundi narindi nasanze kabisa ibintu by'uburaya aho ngaho bimeze nabi ku buryo mu myaka iri imbere hagomba kuzaza ikibazo gikomeye cyane gusumbyaho uburaya
wowe rero ugasanga ikibazo cy'ubukene no kuba abantu badafite icyo bakora aribyo bibashora mu buraya
hari ibintu bijyanye kwanza no kuba abantu badafite ibyo bakora icyo ni icya mbere icya kabiri hariho ihindagurika ry'ibihe icya gatatu guverinoma ya kongo nta kintu iteganya ku basore badafite imirimo ku buryo babakura muri ubwo buzima bumeze butyo bakabashyira mu buzima busanzwe urakoze cyane steven aho ngaho mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo madamu saverina ndabizi ibibera muri kongo ntago wabivugaho byinshi cyane ariko wabivugaho mu buryo rusange aho avuga ko ibibazo bijyanye no kubura amikoro kutagira icyo bakora usanga bituma abakobwa benshi n'abagore kwishora muri ubwo buraya hanyuma unasubize ikibazo cya Bikorimana
murakoze cyane rwema ibibazo birumvikana baragira bati ikibazo ari Bikorimana ndetse na steven baragaragaza ko ikibazo cy'uburaya kimaze gufata indi ntera niyo mpamvu nyine uriya iyo ikibazo cyarushijeho gukura gukara hagomba gufatwa ingamba zidafashwe n'umuryango umwe cyangwa umuntu umwe abantu bose bakagihuriza hamwe bagahurira hamwe bagahuza ingamba ati uburaya hari abakora uburaya buciriritse atari bo benshi munafite cyane cyane ko birumvikana ni nabo bamenyekana atari ko akenshi ugasanga biterwa n'ubuzima babayemo ibyo ni byo rwose usanga ubuzima bubajyana kujya gushakira amaramuko mu kwicuruza mu kutiyubaha mu kutiha agaciro ni ikibazo cy'ubuzima ikibazo cy'imibereho ari nayo mpamvu ari rezo de famu ari umufatanyabikorwa wacu hano ari umujyi wa kigali nicyo turimo guhagurukira kugira ngo kugira ngo turebe uburyo abantu bahindura imyumvire bumve ko atari cyo kizana amafaranga gusa noneho tubafashe tugere n'aho tubereke indi nzira y'uburyo babona ikibatunga batagombye kwishora muri iyo myitwarire hanyuma aragira ati hari abandi mutazi cyangwa muzi ariko noneho bo babigize bizinesi kandi bafite ubushobozi batanigaragaza abo ngabo biragoye koko nk'uko abivuga ariko hari ikindi avuze aravuga ati ni nabo bashora abakiri bato muri muri iyo myitwarire b'abacuruzi aha ngaha rero nagira ngo dufatanye n'inzego kuko ikijyanye no gucuruza abanyarwandakazi ikijyanye no gucuruza umuntu ni icyaha gihanwa n'amategeko ni ugufatanya n'inzego kugira ngo aho twamenyeye twamenye ko ahari ukora uwo mwuga ariko akaba afite n'uburyo acuruza abana b'abakobwa cyangwa abo bagore bakiri bato ku buryo hamenyekana kuko amategeko y'u rwanda ikijyanye n'ubucuruzi bw'abantu ubashora mu bikorwa bibi harimo uburaya kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi birakorwa sizeni akavuga ati ibibera iwacu hari n'ikibazo cy'ibiza hari ubukene hari biriya ni ibibazo mu by'ukuri bituma na ya mikoro na ya mibereho n'amaramuko ariko nanone nongere nibutse ko hari n'igihe umuntu aba ari mu kaga uburaya akabushorwamo na ba bandi bamufatirana muri ka kaga ke muri bwa bukene bwe muri bwa muri za bibazo bye bamusezeranya kugira icyo bamufasha ugasanga noneho yarungumutse n'icyo ngicyo kirimo gukorwa cyane cyane kubera ko ahantu hahuriye aba bantu benshi bafite ibi bibazo usanga n'igitsina gabo kibaprofita kiboneraho kugira ngo kibashe kwishimisha muri ya mibonano mpuzabitsina ariko nanone tubibutse nabo ko iyo hari ikiza cy'indwara cyaje n'abagabo ntabwo kibasiga aha rero birumvikana ku kijyanye n'uko haba hari ibidateganywa ariko nanone twese nk'uko yavuze ko aharanira uburenganzira akora mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu icyo tugomba gukangukira ni ubuvugizi ubuvugizi tukavugira bariya bashorwa muri iyi mibonano mpuzabitsina bakazagera aho bahinduka indaya kubera ubuzima babayemo ahangaha hagomba gukorwa ubuvugizi kugira ngo inzego sosiyete sivire ndetse n'abikorera twese du fatane urunana turebe uburyo twarengera bariya bantu bagiye gushyirwa mu kaga ko guhinduka indaya kubera abashaka inyungu zabo zo kwishimisha ariko babafatiranye kubera ibibazo barimo ikindi nagira ngo mvugeho ni uko mu biganiro tugirana na bariya bakora umurimo w'uburaya nababwiye ko turabamenya tukanababaza niba barabyaye tukababaza aho abana baherereye tukababaza niba abana babo banditse mu bitabo by'irangamimerere niba abana bajya mu ishuri noneho tukaba duteganye tukaba tugomba gukora ubuvugizi kugira ngo abana bajye mu ishuri ariko mbere ya byose ba nyina babanze biyumvemo ko ari ababyeyi biyumvemo ko bagomba kwakira bariya bana biyumvemo kuko umwana ugiye ku ishuri agomba kugira aho ataha bariya ababyeyi rero turavuga ko bakora uburaya turavuga ko ari indaya ariko ni n'ababyeyi kuko umubare munini muri bo bafite abana ikijyanye no gukumira rero ni hahandi no kureberera aba bana no kwita kuri ba bana bagahabwa iby'ingenzi bishobora gutuma babaho bakajya mu ishuri nk'abandi bakagira uburenganzira nk'uburenganzira uburenganzira bw'abana kuko nabo ni abana nabyo biri mu bikumira kuko aho twasanze hari abana bakiri bato batubwira ko babaye indaya kubera ko basanze abababyaye ari indaya noneho uko bagenda bakura bagakurira kuri ubwo buraya bakabura aho bajya ugasanga nabo batangira kwigira hejuru bagatangira kuba indaya cyangwa se n'abaje gutereta ba nyina bakaba bakurizaho no gufata n'abo bana ku ngufu aha rero turimo kubigisha amategeko ibijyanye n'uburenganzira bw'umwana ndetse turanabereka ko hari n'impamvu n'itegeko ryemera ko hadufite ya leta minisiteriyeri igaragaza ko umuntu watewe inda ari umwana ashobora kuyikubirwamo cyangwa se uwafashwe ku ngufu cyangwa se uwo iyo nda yashyira mu kaga abantu bakeneye amakuru icyo cyo turimo gukora kubahindurira cyane cyane imyumvire guhindura imyumvire ntabwo ari ako kanya bizatwara igihe ariko natwe tuzashyiramo imbaraga kugira ngo imyumvire ihinduke turebe ko basubira mu buzima busanzwe hanyuma tubashakire ikijyanye n'uko bakora imirimo ibyara inyungu bakiteza imbere batagombye gukomeza gushyira ubuzima bwabo mu kaga urakoze cyane urakoze cyane reka dufate abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika ngenze ndore ngenze ndore wiriwe neza
amakuru uri hehe
ndi mu rwanda mu majyaruguru mu karere ka gicumbi umurenge wa bwisige akagari ka gihuke ni ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
mbere na mbere ndashimira umuyobozi kandi nkabashimira nk'itangazamakuru kuba ntamuhaye umwanya mukaduha n'umwanya tukagira uruhare mu kiganiro ni byiza rwose
arasa ku ntego ariko nkaba mfite nk'ikibazo nabaza nk'umutumirwa urabona yuko hari igihe uganira urabona ko indwara zandura mu mibonano bitsina mu mibonano mpuzabitsina ziri kwiyongera kandi ikibazo cy'uburayi kiri mu bimwe mu bikwirakwiza iyo ndwara kuko no mu cyaro no mu byaro ndabona yuko kiri gufata indi neza kandi iyo uganiye nabo bakubwira yuko n'ubundi barabyumva iyo bigishijwe ariko bakakubwira yuko ngo bahuye n'abakire cyangwa se n'abagabo hari abanga gukoresha uburyo bwo kwirinda arimo arimo agakingirizo cyangwa n'ubundi buryo bwo kwirinda ese nkamubaza nk'umutumirwa arabona koko ko bari kugira inama ubwo aba bagore cyangwa se abakobwa bari kugira ngo barebe uburyo bakwirinda bakwirinda cyangwa se bava muri ako kazi ese nkamubaza harakorwa iki kugira ngo n'abagabo bagire inama y'uko uburyo bamenya ko ari icyorezo cy'indwara zandura mpuzabitsina zihari kuko hari benshi usanga noneho abagore bababwira gukoresha agakingirizo bakakanga ngo bitewe n'imyumvire ye akakanga kandi ntabwo yabyanga akeneye kuba akeneye amafaranga cyangwa se akeneye ubundi ibindi bamwijije nkamubaza se arabona n'abagabo hakorwa iki kugira ngo n'abagabo bajye muri iyo myumvire nabo bigishwe kuko abenshi na benshi ni abagabo babahatira gukora iyo myuga ngo bajya kubashaka ugasanga noneho niba ubyanze yabyanga akavuga atekereza yuko n'undi akeneye arya akeneye agapfa kwemera bigakwirakwiza indwara zandurira mu mibonano zanditsina urakoze ngenze ndore mu kanya umutumirwa wacu araza kugusubiza dufite na niyitanga simon wiriwe neza
wiriwe neza wowe uri hehe
yego mwiriwe mwiriwe mwiriwe neza yego uri hehe wowe
ndi mu rwanda nanjye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka kamonyi ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
murakoze ndagira ngo ndagira ngo ntagire mubaza ese aba bantu bakora uburaya bafite bafite impamvu nyinshi zigiye zitandukanye zatumye bajya mu bishora muri iyo ngeso yo gukora uburaya ese mwumva muri bantu ki muhera hehe kugira ngo mu mwumve ikibazo cya buri muntu kuri buri muntu cyangwa mugiye guterurira hamwe mu bifate nk'ibibazo rusange kandi buri wese ajye yifitiye impamvu yatumye yinjira mw'ibyo bikorwa bigayitse mwebwe muhera hehe mubifatira hamwe cyangwa muganira n'umuntu ku giti cye se ikindi nimba muganiriza umuntu ku giti cye abo bantu bose mwumva mwabakura hehe kugira ngo mubabonere rimwe nubwo mwavuze ko wenda babyemera ariko abo babyemera ni abafite wenda aho mwabasanze kugira ngo bose mubabone mwumva bizagenda bite kugira ngo ubukangurambaga bwanyu bugire aho bugera ikindi wenda utubwire muri kwibanda mu mujyi gusa kandi siho buri gusa cyane uko aribwo mugitangira mwumva mufite gahunda yo kuzenguruka igihugu cyose mukayahagera mukareba icyo kibazo gatatu ngira ngo wenda uze kumbwira umbwire icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyane kandi ni ikibazo kitavutse nonaha ntekereza ko kitagenda kurangira nonaha muri gukora iki ahubwo kugira ngo murinde ko ibyo bibazo byazagumya kuzamuka aho kugira ngo murwane no guhashya ikibazo gihari kandi n'ubundi kivuka buri munsi mwebwe murumva murimo muratanga uwuhe mutahe kugira ngo n'ejo bundi tutabona abatangiye bushyashya kuko uyu munsi hari abarimo mu bikorwa by'uburaya ariko hari n'abandi bagiye kuzamo hari n'abandi bazamo uyu munsi hari n'abazazamo ejo ahubwo murakora iki kugira ngo mutangirire hasi kuri fondasiyo murwanye ko ibyo bintu binatangira mbere y'uko mubirwanya byaramaze kuba kuko ndetse numva ko mwavuze ko hari n'uburyo wenda muzashyiraho bwo gutanga ubukingirizo ku buntu ariko sinumva ko icyo ari igisubizo kuruta kuba mwagahereye ku muzi w'ikibazo mugahera hasi mu kurinda ko noneho mwazajya kwigisha abageze mu buraya ahubwo mukigisha batarageramo kuko ndumva aribyo byafasha kuruta kurutaho ikindi umubwire ubukangurambaga bwanyu mwumva buzamara igihe kingana iki buzakomeza mpaka nimba buzakomeza mpaka muzakuraho ubushobozi mu buryo bw'amafaranga cyangwa mu buryo bwa mikoro kuko ntabwo mwakora ibi bikorwa mudafite uburyo bwa mikoro ese leta yashyizemo umutahe wayo umutahe wayo urahagije mwumva ari iki mugiye gukora kuri ibyo bintu kugira ngo nibura twumve ko umushinga wanyu ufite garanti ufite igihe kinini cyose tuvuge ngo wenda hari icyo uzakemura urakoze cyane niyitanga simo uh, madama uh, saverina ni ibibazo byinshi bigaragara ko iki kibazo ari ikibazo gihangayikishije abantu hirya no hino aho mu rwanda ndetse no mu karere ariko gerageza ubihine hanyuma uduhe ibisubizo mu magambo avunaguye hanyuma dufate n'abandi
murakoze cyane ngenze ndore uri igicumbi aragira ati murakora iki ku bagabo banga gukoresha udukingirizo noneho bikaza gutuma ba bagore cyangwa ba bakobwa bemera kugiye kubera ko hari kubakesha amaramuko ahangaha ndagira ngo ntabwo ari rezo de fame yonyine nanjye nze ndore ndumva ari umuvugizi kandi ni n'umugabo dukwiye guhaguruka twese tukabwira bariya bagabo ko kudakoresha udukingirizo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye nabo bashyira ubuzima bwabo mu kaga barandura za ndwara bakazanduza abo bashakanye niba baba bafite bakazanduza n'abandi ahangaha rero ubuvugizi tubwa rezo de fame gusa igihugu cyose cyane cyane numva abagabo kubwira abandi bagabo biroroshye ubwo ngenze ndore yumva akamaro kuko atakwishora mu mibonano mpuzabitsina atakoresheje agakingirizo nabo azadufasha ubukangurambaga ariko ntabwo twigisha abagore gusa ntabwo twigisha abakobwa gusa ntitwigisha twigisha bose bariya tubigisha by'umwihariko nk'abakora uburayi ariko nababwiye yuko mu mirenge cumi n'itanu y'akarere ka gasabo twatangiriyemo tujya no mu mugoroba w'umuryango aho dusanga abagore n'abagabo tujya mu nteko z'abaturage tukaganira nabo nabo tukabaganiriza ku buzima bw'imyororokere n'uburyo bwo gukoresha twaba udukingirizo haba kuringaniza imbyaro haba uburyo umugore utwite afatwa muri make ntabwo duheza ikindi ngira ngo mbabwire ni uko ubu ngubu imbaraga tugomba kuzishora mu babyeyi gukumira gukumira kugira ngo iki cyorezo kigabanyuke ni uko n'ababyeyi bagira amakuru yo kuganira n'abana babo ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ntiribe cya kindi ngo abanyarwanda ntitubivuga ngo reka reka kirazira abanyarwanda bakwiye kubona ko ari icyorezo turimo kugenda tujyamo aho abana barimo guhohoterwa bagaterwa indazi zitateganyijwe ahangaha ababyeyi nabo bagomba kubigiramo uruhare rezo de fame rero nk'umuryango w'abagore baharanira amajyambere y'icyaro ifite abanyamuryango mu gihugu hose ubukangurambaga buzakomeza ikindi hateseye muri ibyo biganiro icyo ni icya simoni ati ibiganiro mufatira abantu bose icyarimwe mukabaganiriza cyangwa mufata umwe umwe hari ibiganiro bakorerwa mu matsinda ubwo birumvikana ko ari benshi bakaganirizwa bagahabwa inyigisho ariko tuba dufite n'abandi bakira umwe umwe kuko ibibazo bafite biratandukanye n'ibibazo byatumye bajya mu buraya biratandukanye n'uburyo uyu munsi bahagaze biratandukanye ubwo rero ahangaha ndabizeza ko dufite abakozi benshi niba tuvuze ngo turajya kuganira n'indaya ziri muri mu gasyata icyo gihe abakozi bagenda ari benshi icyarimwe hakagira utanga ibiganiro ariko tukaba dufite n'amatsinda hirya no hino y'abakozi bagenda bakira umwe umwe bitewe n'ikibazo cye ntabwo bose bavugira ibibazo hari abatinya kuvugira mu ruhame hari n'ababivuga ariko hari n'ababa bakeneye ya kanseringi y'umwihariko ndetse aho bavugira ibibazo byabo bakabasha no kubaherekeza ndetse bakabageza no kwa muganga aho bakorerwa ubuvuzi bw'ibanze ikindi ku kijyanye no gukumira fondasiyo igikomeye cyane ni icy'uko mu by'ukuri ababyeyi fondasiyo y'uburezi n'uburere bw'umwana ni umubyeyi niyo mpamvu nababwiye ngo nabariya bakora uburaya ni ababyeyi tugomba tunabaganiriza tubabwira ngo mwikwiba muhetse kuko uwiba ahetse ababwiriza uwo mu mugongo mugerageze gutanga muhindure imyitwarire mutange urugero rwiza bo mwabyaye ejo nabo batazaba batazishora muri uyu murimo niba ari umurimo muri iyi myitwarire igayitse ishobora gushora ubuzima bwabo mu kaga atese umushinga wanyu uzamara igihe kingana iki amikoro arangana iki ese leta yashyizemo ntacyo dushobora gukora tudafatanyije na leta kuko sosiyete sivire ni abafatanyabikorwa ba leta kuko leta ikora byinshi byiza ntibabwiye ko dufatanyije n'umujyi wa kigali bashobora kutaduha amafaranga ariko n'ubujyanama no kuduherekeza no kudufasha no kudushakira abakeneye ubujyanama mu by'amategeko dukorana neza rezo defani ikorana neza na leta umushinga wacu rero arabajije ati umushinga wanyu mufitiye inkunga uzamara igihe kingana iki ni umushinga uzarangira mu bihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi ariko rezo defani ntizaba irangiye tuzakomeza gushaka amafaranga tuzakomeza gushaka ubushobozi tugere no ku bandi tuzaba tutagezeho ubushobozi bubonetse tugere n'ahandi mu gihugu atari hariya mu mujyi wa kigali gusa urakoze cyane urakoze cyane madame saverina mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro ariko mbere y'uko dutandukana reka dufate abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika mu magambo ahinnye cyane evariste wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe yego uri hehe
ndi kigali mu rwanda ikibazo cyawe mu magambo ahinnye cyane
murakoze cyane iyi gahunda bazanye yo gukura abantu aba bakora umwuga tubite ngo mu minsi ishize baravuga ngo tujye tubita indangamirwa bakomeze babigishe bave muri uyu mwuga kuko uwiba ahetse abayigisha uwo mu mugongo murakoze cyane ntacyo narenza murakoze cyane madame saverina hari icyo uvuga cyane cyane kuri ibyo yavuze ko ngo basigaye barabahimbye n'akazina babahimbye amazina ngo yitwe indangamirwa ndagira ngo rwose mufashe babise indangamirwa abo bakora uburaya ngo ni indangamirwa ariko abagabo bahura nabo bakorana nabo imibonano mpuzabitsina bitwa indangare indangare abagore babise indangamirwa cyangwa biyise indangamirwa ariko abagabo abo babasanga indangamirwa zitangwa n'indangare za ndangare z'abagabo zitazi kwifatira icyemezo ngo zimenye ko zifite ingo zazo zikajya kwiruka inyuma ya za ndaya ziyise indangamirwa indangare rero rwose iryo zina ntiribereye abagabo b'u rwanda
urakoze cyane urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc madame saverina wavuze ko muri ubu bukangurambaga muzigisha cyane abantu bari hagati y'imyaka cumi na makumyabiri n'ine abangaba ni abakora uburayi cyangwa se n'abana babo urebye nk'imyaka icumi sinibaza ko umwana w'imyaka icumi murakoze cyane umushinga wacu uyu mushinga ntabwo ari uwo kwigisha abakora uburaya n'abana babo gusa ni umushinga ureba urubyiruko mu karere ka gasabo guhera ku myaka icumi harimo cya kindi cyo gukumira kubigisha ubuzima bw'imyororokere uko babyifatamo kuko twasanze abana b'imyaka icumi cumi n'umwe cumi n'ibiri bakoreshwa imibonano mpuzabitsina babafata ku ngufu batazi kuvuga oya cyane cyane batanazi nabo batazi umubiri wabo kugeza rero ku ya myaka makumyabiri n'ine ni urubyiruko rusanzwe ururi mu mashuri urutari mu mashuri abo tuzasanga mu mirenge abo dusanga mu tugari mu midugudu mu bigo by'amashuri n'ahandi nk'aho abanyonzi abamotari ni urubyiruko ntabwo ari abakora uburaya bari kiriya cyiciro cy'abakora uburaya n'abana babo ni ikindi cyiciro cyiyongera kuri aba ngaba b'abagenerwabikorwa b'umushinga twafashe iyi myaka icumi kugeza kuri makumyabiri n'ine mu rwego rwo gukumira ikijyanye n'imikoreshereze y'imyanya ndangagitsina ijyanye kugira ngo bamenye ubuzima bwabo hakiri kare n'icyababaho bo kuvuga ngo sinabimenye babe barize bareretswe amahirwe ahari bareretswe ibigomba gukoreshwa uburyo bashobora kwirinda uburyo byose babizi urakoze n'icyababaho bakaba babasha gutanga amakuru urakoze cyane reka dufate uh, umukunzi w'ijwi rya amerika wa nyuma bizimungu wiriwe neza bizimungu uranyuva bizimungu uranyuva jean claude Uh, jean claude bizimungu ndibaza ko uh, tutarimo kumvikana neza ariko uh, tugana ku musozo madame saverina hari umukunzi w'ijwi rya amerika wigeze kubaza ikibazo avuga ko uburaya nubwo murimo kwibanda mu mujyi ariko no mu cyaro birimo birazamuka ku rwego rwo hejuru hari icyo mubateganyiriza
murakoze cyane nk'uko nababwiye de fame ni umuryango uharanira amajyambere y'icyaro ni umuryango dufite abanyamuryango mu gihugu hose ariko muri uyu mushinga turakorera mu mujyi wa kigali n'akarere ka gasabo by'umwihariko ariko turateganya no kuba twahugura n'abandi bashobora kugenda batanga ibiganiro hirya no hino mu gihugu cyane cyane abanyamuryango ba rezo de fame ahangaha rero nagira ngo nsabe buri wese aho ari nawe abe umukangurambaga kugira ngo turebe uburyo twakumira abantu babe bashaka ibindi bakora bishobora kubaha amaramuko batagombye gutanga umubiri wabo cyane cyane ko ari ukuwushyira mu kaga hanyuma intego nyamukuru mwifuza kugeraho mu gihe muzamusoza uyu mushinga mu bihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi ni iyihe uhina unasoza
murakoze cyane kandi ndagira ngo mbashimire ijwi rya amerika kuba mwadutumiye mwatumiye umuryango rezo de fame za kururo developoma fejan nshimire n'abatumirwa batanze ibitekerezo nshimire n'abandi bose bakurikiye iki kiganiro cyacu turifuza yuko uyu mushinga uzarangira abantu bamaze abo twagezeho n'abagiye bumva ibiganiro byacu bakoresha neza ibijyanye n'imyanya ndangagitsina habamo kwirinda gukora imibonano idakingiye habamo kutabyara abana batateganyije baba ari abashakanye baba ari n'abariya bakora umurimo w'uburaya aho dutekere aho duteganya ko tuzabafasha mu kubakangurira ikijyanye no kuboneza urubyaro no gukoresha amahirwe ahari kuko leta y'u rwanda ibishobora kurinda umuntu byose birahari ariko noneho ikijyanye no kutamenya turifuza yuko abantu baba bamenye ikindi tukifuza ko turateganya ko mu karere ka gasabo b'abana bahohoterwa bagaterwa inda zitateganyijwe umubare wagabanyuka indi buvuge ngo bazarangira ariko nibura umubare uzagabanyuke ku rugero rushimishije kuko bazaba bose baragezweho nababwiye ko buri murenge ufite umukangurambaga ubishinzwe babagereho babafashe kubaha ibyatuma ubumenyi mu gukoresha imyanya ndangagitsina yabo ubumenyi mu kutishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ndetse n'ubumenyi ku mategeko n'amahirwe ahari byababuza kwandura ziriya ndwara ndetse no gufata no kugira ziriya nda zitateganyijwe turifuza ko tuzaba dufite abaturage beza abanyeshuri b'abana b'abakobwa barangiza amashuri abahungu barangiza amashuri turifuza yuko abantu bazagira ubuzima bwiza ziriya mfu n'indwara zituruka ku mikoreshereze mibi y'ubuzima bw'imyororokere zagabanyuka muri rusange murakoze urakoze cyane madame uwimana saverina uyobora umuryango rezo de fame ni umuryango ni umuryango ahanini uharanira amajyambere y'umugore wo mu cyaro ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya amerika cyane nagira ngo mbabwire mwibutse abantu ko ntabwo umugore yagira amajyambere adafite ubuzima bwiza adafite uburyo bwo kurinda umubiri we murakoze cyane urakoze cyane natwe turagushimiye nshimire abakunzi b'ijwi ry'amerika bagize uruhare muri iki kiganiro nshimire enjeniyeri Cornelius wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Nadia Taha niwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe